mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muzindukanye na jewe diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo turahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyize bigirimana
mwaramutse diane n'abaduteze amatwi muri aka kanya muri afurika abantu bashika kuri cumi na batandatu barapfuye abandi amajana atandatu barakomereka inyuma y'ibisasu byaturitse bisambura ikambi y'igisirikare muri guine ekwatoriyale perezida teodoro obian gwema yavuze ko vyavuye ku kwanjanjwa kw'abasirikare televiziyo ya leta yerekanye ibisigarira by'ibibomoke n'amazu yahiye mu kambi ya nkoa ntoma iri mu gisagara ca bata kigira kabiri mu bunini no mu micungararo yaho perezida obian gwema yavuze ko ivyo bisasu vyaturitse vyatewe n'isanganya ryavuye ku kwanjanjwa no gusamara kwabaye mu kubika ibisasu vyo mu bwoko bwa dinamite muri iyo kambi muri cote d'ivoire umugambi uri ku butegetsi hamwe n'ubukomeye mu itavuga rumwe nabwo yose uko ari ibiri yaremeje ko yatahukanye intsinzi ejo ku munsi w'imana mu matora y'abashingamateka yabaye ku munsi wa gatandatu ni mu gihe ibiharuro ntabanduka byayavuyemwo bitaratangazwa icegera c'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi rassemblement de zufetiste pour la démocratie et la paix rhdp uri ku butegetsi adama bitogo yavuze ko baronse mirongo itandatu ku ijana y'intebe bari bakeneye mu gatondo k'ejo ku munsi wa mungu umugambwe pdci utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe watangaje ko watahukanye intsinzi muri ayo matora kandi uvuga ko yabayemwo ubusuma igipolisi ca espanye gicungera inkengera z'amazi caratabaye abimukira ijana n'indwi bari mu bwato mu mazinga ya canary yegukira ico gihugu mu mpera z'iyi ndwi irangiye umuvugizi w'ayo mazinga yavuze ejo ku munsi w'imana ko abimukira mirongo itanu na batandatu muri bo bamuka mu karere ka afurika yo munsi ya sahara kandi bakuwe mu bwato bubiri ku munsi wa gatandatu mu mezi abiri ya mbere y'uyu mwaka abimukira ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine barashitse muri ayo mazinga ya esipanye biyongereye ku bice ijana na cumi na bibiri ku ijana ugeranije no mu mwaka uheze ahashitse abantu igihumbi n'ijana na batatu nk'uko ubushiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri esipanye bwa bishikirije muri myanimari umutegetsi w'umugambwe wa aung san sushi wakuwe ku butegetsi yarafiriye aho yari afungiwe mu gihe abajejwe umutekano babandanya guhangana n'abari mu myiyerekano yamiriza itembagazwa ry'ubutegetsi uwo mutegetsi wo mu mugambwe national league for democracy nld mu mfunyafunyo yari yahagaritswe mu myiyerekano yo mu ijoro ryo ku wa gatandatu rishira uw'imana mu gisagara ca yangon acafira mu minwe y'abamufashe umushingwamanza w'uwo mugambwe niwe yabishikirije icamwishe gushika ubu nticatangajwe haruhande y'ururufu abakora imyiyerekano barongeye kuzindukira mu myiyerekano ejo ku munsi w'imana abarwanyi b'abahuti muri yemene barateye ibisasu vya misile ejo ku munsi w'imana ku kigo ca aramco gihingurirwamwo igitoro mu gisagara ca ras tanura muri arabia saudite ubutegetsi buvuga ko ico gitero cari kigamije guhungabanya amahoro n'umutekano mu gisata c'amasoko ntanganguvu abahuti bavuze ko bateye ibirindiro vya gisirikare mu bisagara vya daman asir hamwe na jazane muri arabia saudite ibimenyeshamakuru vyegukira leta ya arabia saudite ejo ku munsi w'imana vyavuze ko urunani mpuzamakungu rw'abasirikare rurongowe n'ico gihugu rwarashe indege cumi na zibiri zo mu bwoko bwa drone zatewe n'abarwanyi b'abahuti ariko ntibyatomoye ibice izo drone zaguyemo
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza yose nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mu kanya ni ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga binini ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho uruzi rusizi rugabura uburundi n'igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo rwarataye inzira ku ruhande rw'intara ya cibitoke rutwara muri kongo amatongo yo kurimiramwo arenga amahegitari ijana twarumiwe kandi ni ahantu twahora dukura umwimbo ukwiye cyane rwose turagize uruhombo rudasanzwe mu bisanzwe uru ruzi urabye ikibazo rwateye ni ikibazo kidasanzwe kumwe n'igihugu yari asanzwe afite indima aho hepfo na leta ubwayo yahahombeye kuko urabye ikirere kimaze kugenda ni kinini cyane hagiye kuzoharugwa ku nyungu y'igihugu cyo muri kongo aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya cibitoke mu gihugu c'uburundi bafise impungenge y'uko hambavu y'indimo zabo zimukiye muri kongo bivuye ku ruzi rusizi rwataye inzira hashobora kwaduka amatati hagati y'ivyo bihugu bibiri turabigaruka ko handi hato muri ano makuru twafitiyemwo n'ayagezeho mu gisata ca sport mu rwanda no mu burundi nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze amakungu kuri uno wa mbere arahimbaza umunsi wahariwe umupfasoni bimwe mu vy'abapfasoni n'abakobwa bo mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere bakomeje kumvikana basaba harimo ko ibikoresho vy'isuku bakoresha bari mu butinyanka bivanwa ko amakori n'amatagisi mu kubisaba basigura ko abigeme n'abapfasoni bafise amikoro make ivyo bikoresho bibagora kuronka mu rukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe ku bibazo vyega bwite abapfasoni n'abakobwa bwa ijwi rya amerika riza kubashikiriza kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe umupfasoni mugenzi wacu asumta kaboyi yagendeye umwigeme umuziranenge blondine yakoze ibikoresho vy'isuku bimeswa umwigeme n'umupfasoni bagashobora kubikoresha igihe bari mu mihango mu kiringo c'imyaka itatu iki kibazo cyo kugorwa no kubona ibikoresho by'isuku abakobwa n'abagore bakoresha mu gihe cy'imihango nicyo cyatumye umwari brandine umuziranenge atangiza umushinga wo gufasha abana b'abakobwa basibaga ishuri mu gihe bagiye mu mihango babitewe ahanini no kubura ibikoresho by'isuku bizwi nka kotex mu ndimi z'amahanga umuziranenge namusuye aho akorera mu karere ka kicukiro atangariza radiyo ijwi rya amerika ko yatangije uyu mushinga nyuma y'uko nawe yahuye n'iki kibazo akifuza ko nta wundi mwana w'umukobwa wazahura nacyo byari byarabayeho ntabwo twakuze abantu baganira ku mihango ngo babihe ako gaciro gashobora gutuma unabibwira umubyeyi ati nshaka iki yumva ari ikintu cyihutirwa kugeza aho ushobora kubwira umubyeyi ati nshaka kotegisi akazakubwira nka nyuma y'icyumweru ati noneho ugahakira amafaranga azifu imihango itegereza icyo gihe icyumweru kikarangira nibyo nari nabayemo kubana n'abantu badashobora kwibuka byibuze niba ukeneye kotegisi kuyikenera uwo munsi uyisabye cyangwa ejo yaho kurusha uko wakaka ikaramu bakazayiguha ikindi gihe bumva byabajemo sayidi yanjye ni uko wenda umuntu atabihaye agaciro cyangwa atumvisha ububabare ngende kugira ariko hari abafite sayidi noneho n'amafaranga ntayo ahereye kuri izi ngero zinyuranye zamubayeho cyangwa yumvise kuri bagenzi be umuziranenge yahisemo gukora umushinga uzafasha abakobwa kubona kotegisi kandi zizaramba mu gapaki kamwe gakorwa n'uyu mwari habamo kotegisi eshanu zishobora gukoreshwa mu gihe cy'imyaka itatu imwe ishobora kumara amasaha atandatu kugera ku munani arayambaye imwe mu gitondo ageze mu ma saa sita arahinduye afashe iyindi zibaye ebyiri iyo atashye abasha kuzimesa akambara iyindi ni iya gatatu nijoro noneho mu gitondo za zindi ziba zabashije kuma akaba yakoresha izindi ebyiri zisigaye ku buryo muri sikire twizera ko izi zishobora kumufasha agakomeza akazikoresha mpaka noneho ku bijyanye no kuyimesa nabwo tukamwibutsa ni ugukoresha amazi akonje nta kintu ashyizemo agakoresha isabune isanzwe atari izi zirimo impumuro ubundi mu kwanika akanika ku zuba risanzwe ntigere na rimwe akoresha ipasi kuko ipasi uyikoresheje aha hatakaza bwa bushobozi bwo gufata hari hafite ubundi tukanamwibutsa ko agomba kujya azibika ahantu hatari icuzwe ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu bwiswe shi makumyabiri n'umunani bwerekanye ko mu rwanda nibura abagore n'abakobwa cumi n'umunani ku ijana basiba imirimo n'amashuri kubera kubura kotegisi ibyo bigatera igihombo cy'amadolari magana abiri na cumi n'atanu kuri buri mugore ku mwaka raporo y'umuryango w'abibumbye y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igaragaza ko nibura umukobwa umwe mu icumi bo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara yasibye ishuri kubera imihango mu bihugu bikennye mirongo itatu ku ijana by'abakobwa basiba ishuri kubera kubura impapuro z'isuku bari mu mihango bagatakaza makumyabiri na gatanu by'amasomo yabo abandi bagahitamo kuva mu ishuri ibivugwa muri ubu bushakashatsi ni nabyo abana b'abakobwa babiri baganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko byababayeho ndetse no kuri bagenzi babo batari bake hashize nk'imyaka itatu byarambayeho nange nigeze gusura ishuri icyumweru cyose kubera ko tegisi ababyeyi babasaba se bakakubwira iki ni ababyeyi nari mfite aho abakuriraga abanderaga narababwiraga nyine ntibabyiteho bakambwira ati icyo si ikibazo hari ibitambaro sinari nzi kubikoresha byarangoraga cyane nirirwaga mu rugo ubwo wenda nanagikoresha kubera kutakimenya yanga ati ninyigendana gishobora guhubuka kikagwa nka seba kuruta uko nakwisibira ishuri njyewe ntabwo nigeze nsaba wenda ababyeyi banjye ko tagisi ngo bazinyime ariko hari bashuti banjye nzi twiganaga baziburaga rimwe bakanasiba n'ishuri iwabo mubaza ati se kuko utaje ku ishuri tinabuze igikoresho cy'isuku mbibwira iwacu nkabona ntibabyitayeho kuko hari n'igihe abanyeshuri baba muri gukina wenda nk'agapira mukinaga mukinaga gishobora kuba cyanatakara kikagwa hasi ku mugani ugaseba ubwo rero barafata aho kugira ngo bajye gusebera ku kigo baravuga ati aho kugira ngo nzi nzaze nkenewe n'abanyeshuri kigwe nsebe nzigumira mu rugo ntawe uzamenya ibyambayeho intego akaba ari uko mu myaka itatu nta mukobwa uzongera gusiba ishuri kuko yabuze icyo gikoresho cy'isuku intego yari ukuvuga ati byibuze mu myaka itatu ntagire undi mwana usiba ishuri avuga ati nari nabuze ibikoresho by'isuku umuryango nyarwanda ubashe kumva ko imihango ari ikintu kiri naturere nk'uko umuntu arwara ibicurane ukanamuha pole yababara ukabasha kumwumva urumva byibuze babanza babinorumarize muri rusange ariko intumbero yacu nk'uko nyine natangiye n'ubundi kubera babaze cumi n'umunani ku ijana urumva n'abantu bashobora kuringaringa miliyoni ebyiri ubwabo babasha gusiba yaba ishuri n'akazi nabo nyine bazamo niyo ntumbero yacu mu myaka itatu uyu mwari w'imyaka mirongo itatu amaze kubona ibihembo bibiri kubera uyu mushinga we byamuhaye agera ku bihumbi mirongo itatu by'amadolari ni ukuvuga ko abakaba miliyoni mirongo itatu umuziranenge avuga ko byamufashije mu gushaka abakozi kubona aho bakorera no gutumiza ibyo gukoramo kotegisi byinshi dore ko byose bituruka mu bushinwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kaboyi tunakwifurize umunsi mukuru mwiza wahariwe umupfasoni co kimwe n'abapfasoni bose bariko baratwumviriza ijya n'ino ku isi mu rukurikiraniro rw'ibiganiro vy'umunsi mpuzamakungu wahariwe mupfasoni muri sanga y'uno munsi yabatumiriye umupfasoni w'umurundikazi yitwa lydia ininahazwe sentore aherutse gusohora igitabo kigaruka ku buzima bukarishe yaciyemwo nk'impunzi inyuma yo kuburabuzwa kubera ubwoko bwiwe akaburira bamwe mu baryango biwe batari bake mu ntambara zitandukanye z'ibihugu yagiye arahungiramo ivyinshi ku buzima bw'uwo mupfasoni yaciye mu bitoroshe no ku gitabo aherutse gusohora yise la cicatrice turaza kubigarukako saa kumi ku masaha mu burundi no mu rwanda muri muri isanga ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura uruzi rusizi rugabura uburundi n'igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo rwarataye inzira ku ruhande rw'intara ya cibitoke abanyagihugu baharimira bavuga ko vyatumye bahatakariza amatongo yo kurimiramwo arenga amahegitari ijana indimiro zabo zimukira muri kongo basaba abajejwe intwaro kwihutira gukemura iki kibazo kuko ku bwabo gishobora gutera impari hagati y'ivyo bihugu bibiri ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda aho uruzi rusizi rwataye inzira cane rukegera uruhande rw'Uburundi ni muri zone Nyamitanga komine Buganda intara ya Cibitoke ivyo vyatumwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa abanyagihugu baharimira bavuga ko bamaze kuhahombera amatongo arenga amahegitari ijana akaba yimukiye ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubera urwo ruzi rugabura ibihugu bibiri rwataye inzira kenshi turafitiye imirima y'imiceri twarimo ibiharage muci ariko rwatwaye ubu nta n'ikintu na kimwe tugifise tuvuga twarumiwe kandi ni ahantu twahora dukura umwimbo ukwiye cyane rwose turagize uruhombo rudasanzwe mu bisanzwe uru ruzi ubutunzi urabye ikibazo rwateye ni ikibazo kidasanzwe kumwe n'igihugu yari asanzwe afite indima aho hepfo basaba abategetsi b'intara ya cibitoke kwihutira kuvugana na bagenzi babo bo mu ntara ya kivu y'amajepfo muri kongo kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti kuvuga haragiye kubaho ikongo ntihatahagira igikozwe ku ruhande rwa leta wowe rwacu ntaco twoshobora rusibye uruhombo kubera igihugu na leta ubwayo yahahombeye kuko urabye ikirere kimaze kugenda ni kinini cyane kuko aho hose haba ari ku nyungu ya leta ku nyungu y'igihugu mugabo uyu munsi hagiye kuzoharugwa ku nyungu y'igihugu co muri kongo buramatari w'intara ya cibitoke aremeza ko ico kibazo c'amatongo yimukiye muri kongo kubera uruzi rusizi akizi kareme bizoza amenyesha ko yamaze no kugishikiriza abamukurira turarindire kumbure imvura niyagabanuka yuko umugambi w'urundi urambaye canke ubushikiranganji bujejwe ibidukikije uburimi n'ubworozi buba buriko buragira ivyigwa vy'ingene zizaba zisubizwa aho yahora ari ugushika isaha rero turacarindiriye abenegihugu twaragerageje kuza turazibira tuzibira vyanka ariko ubu ubu harageze abenegihugu bananigwa ariko ivyo byose rero hanini biva kuko hari abenegihugu wasanga barima ntibagire ngo basigaze imetero zisabwa n'abajejwe indimo iyo urimye ku ruzi hari imetero usigaza iyo ntwazangabo mu gipolisi irafise ico ihanura abanyagihugu imbere y'uko abatware baganira kuri ico kibazo gusa abona ko gishobora no gutera amatati hagati y'ivyo bihugu bibiri rero turahimiriza abenegihugu kugira ngo uburimye wese aho rutararenga rutarasimba yuko asigaza imetero zisabwa kugira ngo hagume hakingiye hateye imigano hateye amarenga kugira ngo uruzi nturengane impungenge zirahari ko nk'igihe rwose gumara kwimuka rutumukira mu gice c'uburundi urumva hakurya haca hakoreshwa n'abakongomani ariko reka twizere iyo rugabanutse urabona ko abarimyi bagenda bakegera bagakora ariko mbi impungenge zo ntizobura kuko nirwamara kuza rwose rukinjira mu burundi abakongomani baca bakoresha hakurya kandi nta ikindi kintu umuntu akora kurumva nta kuntu bohajabuka ubu n'ubu ni ukunyara ari amazi makenya bashobora kujabuka bakagenda bakarima bagasoroma ariko twizere neza yuko kumbure hari aho imvura itubaranya iba nyinshi ubu mushana naho bongo bazibiri birahava bigorana kubera imvura iza ifite ingufu nyinshi ariko tubazi neza ko aho izuba ryakira tuzosaba cane rwose ababijejwe kugira ngo badufashe ibikorwa bigende neza ubwo ruzi rusizi rukunze kuzura rugatera imyuzurira ku mpande zabwo rugahitana imirima n'ibitegwa yamara ntirwari bwageraho ruta inzira abajeje intwaro basaba abanyagihugu kwitwararika kugira ngo ntibahave basotorana n'abanyekongo ahubwo bagahamagarirwa kurindira inzego zibijejwe kugira zizokemure ico kibazo Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya rodoravwa de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho akaba ari wa mwanya wa siporo mu higanwa y'umupira w'amaguru mu gihugu c'u Burundi umugwi Flambeau du Centre uracari mu kibanza ca mbere nyuma y'inkino mirongo ibiri na zine kuri mirongo itatu ihiganwa naryo rya handball ibujumbura ryaraye risozerewe ejo kwa mungu umugwi wa brothers ariwo utahukanye igikombe mugenzi wacu Desire Hatungimana abitugire ku muriri kuri Uwimana niho ihiganwa rya handball mu gisagara ca Bujumbura ryasozerewa ihiganwa ribera ku kibuga ca Sesinga muri quartier ya Ngagara ihiganwa ry'uno mwaka ntihiganwa ryari ritandukanye cyane n'ayaheze kuko ryaninze rigera ku ndwi ishiri ya nyuma ataramenyekana uritahukana umugwi rero wa brothers ugizwe n'abasore bakiri bato cyane ukaba ariwo watahukanye icyo gikombe kari akanyamuneza rero kuri uwo mugwi wo mu ngagara no ku bakunzi bawo eme desire vyibuka amenyereza uwo mugwi aratubwira cyatumye bashika kuri iyo ntambwe umugwi wahereye muri junior uri hamwe n'ubumenyi bwakuriye hamwe bw'abana benshi bo mu ngagara bagize formation batangura kwiga handball bayihera hamwe ku kibuga ca sesinga sete en 2016 niho baca batangura kuja hamwe turakora turakora abakinyi tubigishiriza hamwe kandi yari yo ntumbero yacu muri brothers team yo guforoma abakinyi ba- bakiri bato bakaduga bagatangura muri junior hanyuma mu nyuma bakazoshika muri senior bagaheza bagakina umupira wo ku rugero rwiza umupira w'abantu bawigiye hamwe umupira w'abantu ba- baronse ubwo bumenyi bose bari hamwe icyo kintu nicyo cyadufashije cyane kugira ngo ekipe yacu ishobore gushikira eh, igikombe twaraye dutwaye cyo muri shampiyona rukare ngaho i bujumbura umugwi wa kabiri wabaye intwari nawe nyene ni uwo muri kati ya ngagara ikibanza cya gatatu nacyo gitahukana rukinzo umugwi w'igipolisi no muri basketball nyene ihiganwa kuri uno w'imana niho ryasozerwa naho ikibanza cya mbere cyamaze gutahukanwa n'umugwi wa kern ibibanza bine vya mbere bitanga uburenganzira bwo gukina ihiganwa ry'uburundi nivyo vyatumye inkino zo kuri uno w'imana zigira akanovera aho twogaruka nko ku rukino rwahuje dinamo na kern aho umugwi wa dinamo watahukanye intsinzi ku minota mirongo itandatu n'indwi kuri mirongo itanu ya kern karabe merlin amenyereza umugwi wa dinamo akaba ashima iyo ntsinzi ituma bafata ikibanza cya kabiri icyo twarushije kerne uno munsi ni uko twebwe nk'umugwi wa dinamo jewe nk'umukoci hamwe n'abakinnyi ba dinamo duse intumbero imwe twakoreye hamwe turagira umutima umwe turumvikana defense tugira tuyikorera hamwe turumvikana n'ukuntu dushobora kwataka icya mbere ni uko eh, defense ikunze byatworoheye kugira dushobore gutsinda umugwi wa kerne gushika isaha ari uwa mbere hama icyo twayirushije ni uko iyo defense yakunze kandi twayikoze twe turi hamwe nicyo gituma twatsinze iyi match mu zindi nkino zabaye rizipo batsinze muzinga ku minota mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo itanu n'abiri urunani nago rwigisha basketball umugwi wa egre noir mu kuwutsinda ku manota ijana na mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo itanu n'indwi mu mupira w'amaguru naho ku ndwi ya mirongo ibiri na kane kuri uno w'imana umugwi wa musongati wo mu ntara ya gitega watsinze muri worohewe cyane ku bitsindo bitandatu kuri kimwe olympic star inganya na atletico olympic busa ku bundi egre noir inganya na bujumbura city kimwe ku kindi message ngo zitsinda reserve ibitsindo bine ku busa kanza united itsinda vitaro igitsindo kimwe ku busa naco gitsindo kandi royal fc yatsinze interstar eka na flambo du centre ikaba yatsinze muzinga igitsindo kimwe ku busa nyene muri iryo higanwa rero umugwi wa flambo du centre niwo ukiri mu kibanza ca mbere vy'imfatakibanza desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ayavugwa mu gisata ca siporo tuyabandaniriza mu gihugu c'u rwanda na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi imaze guhamagarwa ngo yinjire mu mwiherero wo gutegura imikino ibiri isoza amajonjora mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzajya muri kameruni umwaka utaha mu gikombe cya afurika cy'ibihugu ikipe y'u rwanda izakina na mozambique hano i kigali ku itariki ya makumyabiri na kane y'uku kwezi isoreze kuri kameruni ku itariki ya mirongo itatu abakinnyi bahamagawe n'umutoza amashami vincent biganjemo abo aherutse guserukana mu irushanwa rya shani ryabereye muri kameruni gusa hari abiyongereyemo basanzwe bakina hanze y'u rwanda barimo emeri mvuyekure salomoni risarike abuduru rwatubyaye kevin muhire yannick mukunzi haruna niyonzima steve rubanguka na medi kagere mu batarongeye kugirirwa icyizere kandi bakubutse muri kameruni harimo omari rwabugiri aimable nsabimana herve rugwiro eric nsabimana rashid karisa na jacques tuyisenge ufite ikibazo cy'imvune umutoza w'igihugu mashami vincent umaze iminsi ine yongerewe amasezerano arasobanura ko gahunda y'imyitozo iteye ni akazi katoroshye kandi tugomba kukwitegura uko byagenda kose ngira ngo rero uyu mwitozo uzajya ubera kuri stade regionali ah, mu gitondo na nimugoroba ariko nanone kubera ko hagati aho tuzaba dufite igihe gito cyane nyuma y'umukino wa mozambique ngira ngo tuzajya tunavangamo twitoreze kuri stade amahoro kugira ngo tugerageze gukorera ku bibuga byombi kuko umukino wa mozambique uzabera ku ah, artificial turf ariko match ya kameruni izabera ku kibuga cy'ibyatsi ah, bisanzwe ngira ngo rero niyo mpamvu iyo gahunda twayifashe kugira ngo tuzajye dukorera ku bibuga byombi ndetse turusheho no kwitegura mu minsi mike tuba dufite imbere yacu Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kane w'amajonjora mu matsinda mu itsinda u Rwanda ruherereyemo ikipe ya mbere ni Kameruni ifite amanota icumi Cape Verde ikurikiraho ku mwanya wa kabiri n'amanota ane ikipe ya Mozambique ifite amanota ane nayo ikaza ari iya gatatu naho u Rwanda rukaza ku mwanya wa kane na wa nyuma rukaba rufite amanota abiri n'umwenda w'ibitego bitatu nyuma y'uru rugamba rwo gushakisha itike ya kan u Rwanda rufitemo amahirwe agerwa ku mashyi hazahita hatangira urugendo rwo gushakisha uburenganzira bwo kuzajya mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mpera y'umwaka utaha mu majonjora yo mu matsinda ama amavubi y'u rwanda azaba ari mu itsinda rimwe na harambe stars ya kenya kagoma za mari n'imisambi ya uganda tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri shampiyona y'afurika yarangiye kuri uyu wa gatandatu mu gihugu cya misiri u rwanda rwegukanye imidari cumi n'ine irimo umudari umwe wa zahabu abakinnyi cumi na bane bagabanyije mu makipe atatu bakoze uko bashoboye bahesha igihugu ishema mu ruhando rw'ibihugu cumi na bitanu byari byaserutse abakurikiranira hafi umukino wo gusiganwa ku magare basanga uku kwitwara neza kw'abakinnyi ba timu rwanda muri shampiyona y'afurika ari ikimenyetso kigaragaza ko u rwanda rushobora kuzihagararaho mu isiganwa mpuzamahanga turu di rwanda riteganyijwe guhera ku itariki ya kabiri kugeza ku ya cyenda mu kwezi kwa gatanu ikipe nkuru y'u rwanda mu cyiciro cy'abagabo yari igizwe na moise mugisha joseph areruya jean eric habimana jean bosco nsengimana jean claude nzafashwa nayo na samuel mugisha utarashoboye gukina kubera uburwayi mu ikipe y'ingimbi harimo etienne tuyizere hussein mugabo valence iradukunda na samuel niyo nkuru ikipe y'igihugu y'abakobwa yari igizwe na valentine zayisenga diane ingabire jacqueline tuyishime na josiane mukashema abatoza b'aya makipe ni felix sempoma wungirijwe na byukusenge natani yari claude munyandinda i kigali radiyo y'ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
minisiteri y'ububanyi n'amahanga leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ikigo gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo cdc birakangurira abanyamerika gusubika ingendo zabo zijya hanze y'igihugu zitari ngombwa niba urugendo rudashobora gusubikwa abagenzi bose guhera ku bafite imyaka ibiri kuzamura abafite ubwenegihugu bwa amerika cyangwa abatuye mu buryo bwemewe n'amategeko bakora ingendo zijya muri amerika barasabwa kwerekana icyangombwa cy'uko bipimishije mu gihe kitarenze iminsi itatu mbere yo guhaguruka kandi bagasanga badafite covid cumi n'icyenda cyangwa se bakerekana icyangombwa cy'uko bakize virusi ya korona mu minsi byibuze mirongo cyenda icyo cyemezo gitangwa n'inzego z'ubuzima kigomba kwerekana ko ugihawe ashobora gukora ingendo nta nkomyi mu itangazo ridasanzwe ryasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusugire mu biro bishinzwe ibya za ambasade ayan brownley yavuze ko abagenzi bose bajya hanze ya amerika bagomba kuba bateguye gahunda zabo neza ku buryo nta kirogoya habaye hari umunyamerika utabasha kwipimisha covid cumi n'icyenda ku buryo bworoshye cyangwa agasanga afite covid cumi n'icyenda ari hafi yo guhaguruka kugaruka muri amerika bishobora kwigizwa inyuma bigafata igihe cy'ibyumweru byinshi muri icyo gihe basabwa kwirihira amacumbi ndetse n'amafaranga yo kwivuza ku bw'ibyo rero brownley yagiriye inama abanyamerika bose yo kongera gutekereza neza ku ngendo bakorera hanze ya amerika byongeyeho ko niba ingendo zidashobora gusubikwa abagenzi basabwa gushaka andi mahitamo mu gihe habaye kuguma hanze y'igihugu mu buryo butari bwitezwe umuyobozi w'ishami ry'ikigo gishinzwe indwara z'ibyorezo urebera hafi cyane cyane abinjira mu gihugu n'aho bagomba gushyirwa ahirengeye dr marty setron yavuze ko izi ngamba zashyizweho mu rwego rwo gukumira ibyago byaterwa na covid cumi n'icyenda n'izindi ndwara ziyishamikiyeho iyi mpuguke sedron yavuze ko kandi gutungurana gushobora kubaho gutewe n'izindi virusi zishamikiye kuri covid cumi n'icyenda zagaragaje ikindi kibazo gishya muri iyi nkundura isanzweho ya virusi n'inkingo byongeyeho kandi ko bishobotse abanyamerika bakwiye gusubika ingendo zabo kugeza igihe virusi yamariye guhashywa cyangwa se umugambi w'inkingo wongerewe umuvuduko brownel kandi yavuze ko minisiteri y'ububanyi n'amahanga iharanira kudatezuka ku ngamba zafashwe zo kurwanya icyorezo cya virusi ya korona kugeza kirangiye aho yarangije avuga ko ibindi bihugu biri mu mugambi wo gukarishya amabwiriza y'ingendo ashingiye ku bukana bwa virusi ya korona yagize ati uyu munsi kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu tugomba kwifatanya n'ibyo bihugu
akaba ari no kuri iryo jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika duce dusozerera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro ari kumwe na joe diane ninahazwe fasile gebehu niwe yegeranije amajwi yacu yo muri kano gatondo ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turaza kuba turi kumwe muri muri isanga y'igihe c'isaha cumi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.